Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo ryo mu kirundi no mu kinyarwanda miriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri musi wa kane itariki mirongo ine na zibiri y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri kumwe na federika nkundikije turavye ivyaha yakoze n'ivy'indega kamere nka twebwe tumutwara honyene ukuntu twari dusanzwe tumubona ni umugabo w'intakorwako yita- yitaca inyamaswa ahubwo kuba avuye mu banyagihugu ata muntu yishe turakengurutse rwose uyo ni jean bosco minani umukuru w'umutumba buhanda komine mwumba mu ntara ya ngozi inyuma yaho sentara y'igihugu ya ngozi iciriye umunyororo wo guherayo umugabo yagiriwe n'icaha y'imanga co kurenga ibigo ku mwana ibarutse inkoco kimwe n'inkuru yerekeye akizero k'umwimbu mwiza abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye z'ubuseruko bw'u rwanda bagiye kubona turazigaruka ko mu kanya kari imbere sentare y'igihugu ya ngozi yaraye iciriwe umunyororo wo guherayo umugabo yagiriwe n'icaha yemanga co gukora ikizira akagoka k'umwana umukobwa yibarutse yagiriwe kandi n'icaha co gufata ku nguvu abana biwe b'abakobwa batatu harimwo uwahavuye apfa yarahawe kandi n'ibindi bihano bikomeye ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijuru ry'amerika jean bosco ndarurinze ari ingozi mu burundi minani varisito umugabo w'imyaka mirongo ine n'umunani n'umukobwa wiwe habonimana everine w'imyaka mirongo ibiri n'umwe bashengejwe n'umushikirizamanza mukuru ku caha co kugoka ku kizira uwo mugabo yakurikiranwa ko yagotse ku kizira co gusambana n'umwana wiwe bwite uwo mwigeme nawe akakirizwa kugoka kuko yasambaye na se iruhande y'ico caha uwo mugabo yashengejwe ku vyaha vyo gusambanya ku nguvu utwana tw'udukobwa dutatu twiwe hamwe no gufata bunyamaswa utwo twana nyene harimwo n'akahavuye gapfa uwo mugabo ntiyashotse yemera icaha ariko yahavuye acemera umwigeme wiwe amaze kuvyemanga uwo mwigeme yemereye sentare ko babikora bavuganye se akaba yamusanga mu cumba nk'uko yabivuga minani ntiyigeze yemera ko yasambanije utwana twiwe dutatu harimwo ako kandi urusegahwera bene gutora utwo twana baje nk'ivyabona vy'umushikirizamanza mukuru bemeje ko yatwugaranira mu nzu aho twirirwa tukarara urubanza rwari kuburanishwa kuri uyu wa kabiri ariko rucagungururizwa kuri uyu wa gatatu sentare yatanze umwanya kugira ivyabona vyatatswe n'uwo mugabo bizobe vyashitse icatangaje nyene kubisaba gitangaza n'abariko barumviriza urubanza nuko abo yatumye ko ngo bamukureko ivyaha baje bashimangira imburano z'umushikirizamanza kiretse ko bamwagirije ko yari yagize umwana wiwe nk'umukenyezi wiwe banamwagirije gufungira mu nzu iwe abana biwe batoya umushikirizamanza mukuru yitwaje amasanamu yerekana ingene abana babaye nabi yitwaza kandi n'ibipimo vyo kwa muganga vyerekana ko abo bana basanga baratakaje ubusugi nta majambo menshi nyene gushengezwa yavuze kuri abo bana kiretse ko yemeje ko bamubeshera yavuze ko abana babaye nabi kubera bahawe isumu ibihano nka vyose umushikirizamanza mukuru yasabiye uwo mugabo vyamugumijweko navyo ni gufungwa munyororo w'imyaka y'ubuzima bwiwe bwose n'ibihano mperekeza nko gutakaza ububasha bw'ubuvyeyi kutarekurirwa amateka y'ubwenegihugu agenga abantu n'ivyabo vyose hamwe n'ayagenga imiryango umukobwa we nawe yasabiwe gufungwa imyaka ibiri n'amezi atandatu sentare ica imukurako umwaka umwe umushikirizamanza yavuze ko yamusabiye igihano gitoya kubera yashotse yemera icaha urwo rubanza rwakiriwe neza mu muryango w'abana b'uwo mugabo imiburo virginia ni inasenge w'abana jewe ndarushima kuko yarakoze ibidakoreka Yara- yarononye abana biwe babona nta kuntu bomurekura bamufungiye ubuzima bwiwe bwose mu bakurikiranye urwo rubanza hari abaje baturuka muri zone ya gatsinda abashengejwe baturukamwo hakaba n'abagumvirije barengana bose bavuga ko icaha mwe n'ico batari bamenyereye kucumva numvise yarakoze icyaha kimwe je emu gikomeye rwose kuko ni umwicanyi umwe uwo emu waruhera ibyo tubyumvise no munsi niho tubiboneye ako kabi ntako twahora twumva Eme bibaye ubwa mbere jewe ndavyumva nta gihe na kimwe nabwiwe numva bibaho ivyo bintu jewe ndabibonye nk'igitangara aho umukobwa asambana na se ise w'uwo mwana nawe agasambanya umukobwa jewe nari naje hano hano kuri sentare mu zindi manza minani jean bosco arongoye umutumba buhanda baturukako avuga ko ku mutumba arongoye bagiye kwiruhutsa turavye ivyaha yakoze n'ivy'indega kamere nka twebwe tumutwara honyene ukuntu twari dusanzwe tumubona ni umugabo w'intakogwako yita yita kinyamaswa ahubwo kuba avuye mu banyagihugu ata muntu yishe turakengurutse rwose yaribanye nabi n'abanyagihugu muri make turiko turaraba ukuntu baciye urubanza twe twabishimye kuko ndazi yuko ubu tugiye kuba turarosa amahoro gatonya Everine Habonimana yaciriwe igihano gito ugereranije n'ico se yaciriwe umukuru w'umutumba Buhanda arabitahura burya mukobwa yari ikiri muto amaze kuba muto rero kubera iterabwoba ryase igihano bamuciriye ku busanzwe kirabereye kuko ivyo yakoze yabikora kubera ubwoba bwase umushikirizamanza yari yasabiye Minani Varisito ko yokwerekanwa icese ku mutumba wa Buhanda avuka ko mw'izone aturukamwo ya Gatsinda mw'ikomine ya Mwumba gushika ku ntara ya Ngozi avukamwo agatangazwa no bimenyesha makuru sentare ikaba yabangiriye kuri ico gihano nk'uko uwari yagisabiwe yari yabisavye ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndaruyinze ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu rwanda naho inyuma yaho abanyagihugu bo mu mirenge itandukanye yo mu ntara mu buseruko batangarije ko bageramiwe- bageramiwe n'inzara muri iki gihe abo banyagihugu bavuga ko bagiye gukora bagiye kuronka akoyokwe kuko imvura yaguye neza bakaba bejeje ibigori ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali asumuta kaboye twarahinze utwo tugori tugiye gusesha agakoma dushake uduhungure duteke ubu ngubu sinkirya rimwe ku munsi bitewe n'uko ibigori turejeje turimo turasarura ubu rero muri iyi minsi kubera nyine ibigori byeze agakomamo karaboneka ubugari tukajya gushesha tu- bukaboneka ubu ntabwo kirya rimwe ku munsi none uswe burya kabiri ntabwo nkirya rimwe ku munsi ubu rwose muri aka kare muri aka gace cyane cyane by'umwihariko aka kagari k'umukamba ubu nta kibazo gihari pe yayaya inzara inzara yacogoye tumeze neza cyane iyo umuntu arariye ibigori burya ibigori bikomeza mu nda urakora paka bukira abana abaturage bo mu mirenge ya kazorukumbe ndetse n'umurenge wa kibungo yose yo mu karere ka ngoma mu ntara y'iburasirazuba babwiraga radiyo ijwi rya amerika ko ubu batandukanye n'inzara yari imaze iminsi ibugarije nyuma yo kweza ibigori aba baturage bavuga ko nubwo bejeje ibigori ku bwinshi bisa nk'aho babirya byonyine gusa ngo bamenye uburyo bwinshi bwakoresha babiteka unywamo igikoma ukabisheshamo umutsima tukabiryamo imvungure iyo utariye imvungure saa sita urya ubugari nimugoroba noneho ejo ukazanywa iki ku gikoma turarya ibigori gusa nubwo ari byo biryo bihari ariko ukurikiye ibiryo birahari pe usheshamo kawunga hari uburyo babikobora bakarya umuceri kandi n'ubonye kubera biba byeze eh, ni ukuvuga ngo niba wejeje nk'umufuka ufite gukuraho nk'imifuka nk'ibiri ugakuraho umufuka umwe ukawugura utundi tuntu njye urebye nikundira ubugari bw'akawunga uwagize amahirwe yo kubihinga pe nta kibazo afite cy'inzara ubwo ako gakoma ukagenda wakabona ugashaka udushaka ukavangamo uka- ugaha umwana saa sita ushobora guteka ubugari uka- bukaba bwinshi ukaza kubusubiraho na nimugoroba wenda ugahindura indisho aba baturage bavuga ko nubwo bameze neza muri iki gihe ariko bisa nk'ibitazatinda kuko amezi ari imbere bashobora kuzongera guhura n'inzara buriya ubundi iki gihe nubwo utwo tugori tweze hari kino gihe cyo mu kwezi kwa kane utu turyo tuba tumaze gushiramo nibwo hongera hagacamo akandi kantu nanone akandi kantu kakazongera gucamo mu kwezi kwa cumi n'abiri kwa cumi n'abiri n'ukwa cumi na kumwe ubu tugiye kwinjira andi mezi y- u- u- kwa- u- nibuze ukwa kane kwa kane nako kuraba kumeze nabi mbese ubu muhumetse ukwa mbere n'ukwa kabiri nibwo navuga ngo mwari mumeze neza Eh, ku kuko byo imyaka iyo yeze nibwo abantu barya nka- barya kabiri muri rusange ni hafi ya bose Mm.
nose abenshi barya bavuye gukorera hanze bakarya bavuye guhinga hashize igihe kinini mu ntara y'iburasirazuba cyane cyane mu turere twa kirehe ngoma na kayonza havugwamo inzara kugeza ubwo mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu humvikanye bamwe mu baturage basuhukira mu bihugu bihana imbibi n'u rwanda abandi bagenda bahabwa imfashanyo na leta nubwo aba baturage bavuganye n'ijwi rya amerika ariko batangaza ko umukiro bafite bashobora kutazawutindana ko ibigori bejeje aribyo barya byonyine nanone bafite icyizere ko niyo bakongera guhura n'inzara yaba ari iy'akanya gato kuko babonye imvura ihagije mu minsi iri imbere bakashobora kongera kweza asumta kaboyi ijwi rya amerika akarere ka ngoma intara y'iburasirazuba bw'igihugu urakoze yasumuta hagiye kubakwa isoko mpuzamakungu ku rubibe rw'uburundi na tanzania ku ruhande rw'intara ya ruyigi komine gisuru abadandaza bo mu ku mpande zose tanzania n'uburundi bavuga ko iryo soko rizoha akarusho gakomeye abadandaza n'abaguzi ni inkuru y'umumenyeshamakuru fidele nsabimana ari i bujumbura mu burundi iyo soko mpuzamakungu izokubakwa hitwa ku mukarazi zone mabamba disitirigiti ya kibondo intara ya kigoma mu gihugu ca tanzania ni kilometero cumi na bine uvuye ku mugwa mukuru wa komine ya gisuri intara ya ruyigi ni isoko rizoba rifise inyubako zikwije ivyangombwa kugira ngo ribe isoko mpuzamakungu lewis pitabura arongoye disitirigiti ya kibondo aratubwira ibijanye n'iryo soko Tunaanzia soko la kim...
tugiye gutanguza isoko mpuzamakungu ku mukarazi ku mupaka twararonse amahera turatangura kubaka mu minsi mike gushika mu kwezi kwa cumi na kabiri tuzoba twahejije kubaka murahawe ikaze rero dukorere urudandazwa hamwe kufanya biashara kwa pamoja.
abadandaza b'abatanzaniya n'abadandaza b'abarundi bose barashima umuzo w'iryo soko mpuzamakungu ku mukarazi kuko bavuga ko rizofasha abadandaza b'impande zose gutera imbere emmanuel juma ni umudandaza w'umutanzaniya wo muri zone mabamba disirigiti ya kibondo intara ya kigoma ya akarusho karoba kariho guko hari ibintu to- dusho- toshobora kubironka hafi y'ingaha mu gisuru lakini ibibaza kubaho barya bava mu ruyigi mu- mu- mu- mu- mu gitega mu bujumbura ndazi ko bazoca babaho ko tuzoca tubironka ku ku burahisi nahewe adrien umudandaza akorera mu ntara ya rwigi nawe nyene abona ko abadandaza b'abarundi bazoca boroherwa kurangura gutyo n'umuguzi akaronkera koyoko urumva ka gahahohoterwa karaduhurira hariya mu mayira ntikazoba kakiriho kuko tuzaba turi hafi ku isoko mpuzamakungu umuntu arogura ibidanzo gace yijabuka iwe atarugendo runini arinze gukora mu gihugu cya tanzania naho bashima umuzo w'iryo soko impande zose babona ko ibarabara ryobanza gukorwa kugira ngo imiduga ipakira ibidandaza ibijyana ijya nino ironka inzira imeze neza emmanuel juma ni umudandaza w'umutanzaniya amajyambere yani amaendeleo yo yose yaragabaho kubera ibarabara nayo riracangiye amaendeleo kubaho ko ibarabara itariho ibintu biroguma biduga kuri icyo kibazo kijyanye n'ibarabara lewis peter bura arongoye disitirigiti ya kibondo intara ya kigoma avuga ko ku ruhande rw'igihugu cya tanzania bamaze kwitegura kandi ibikorwa bigeze kure ku ruhande rwacu turiko turakora ibijyanye n'amabarabara ni ukuvuga ibarabara riva gakonko reka tuvuge nyakanazi gushika gakonko ni ikaburimbi hanyuma ubu tugire dutangure ibarabara ry'ikaburimbi riva ikibondo gushika umupaka imabamba dusaba rero no ku rundi ruhande kuri icyo kibazo babushyikiriza mu nama nshingamateka biyumvire bakora ikaburimbi kugira ngo urudandazwa rugende Sasa neza walifikirie kwamba wajenga katika kiwango cha lami ili si kwamba bara- na, eh, biashara sasa iende vizuri.
ku ruhande rw'uburundi buramatari w'intara ya ruyigi hano umupaka n'igihugu cya tanzania ku ruhande rwa zone mabamba amenyesha ko icyo kibazo bagifashe nka nkama hasani abudara arongoye intara ya ruyigi atangura yemeza anashima umuzo w'iryo soko mpuzamakungu ku mukarazi akagira akavuga icyo bariko barakora ku kibazo kijyanye n'ibarabara ibidandazwa bizova za dar es salaam zikava za gahama ah, hanyuma bigashika mu aho imukarazi mabamba hafi yo mu gisuru hama abarundi nabo bakaza kubitora batarinze kugira ingendo ndende eh, bakadusaba mugabo yuko bo bariko barakora ibarabara riva eh, zishika ikibondo rivuye nyakanazi rigashika konko yuko natwe twogerageza tukarondera ibarabara riva aho imabamba ku mupaka rigashika mu gisuru rigashika no ru- mu rusengo ivyo navyo tukaba ari ibintu tuzotura indongozi zacu abadukurira naho iryo soko riko riraza abadandaza b'abarundi bavuga ko amahera y'amarundi adasubiriye kuduga agaciro bikigoye kurangurira muri tanzania kuko baca barangura menshi bigatuma bazimba abaguzi abadandaza b'abatanzaniya bobo bavuga ko babironkeyemo akarusho kuko baranguye mu burundi bagashora muri tanzania barangura make bigatuma bunguka kuko bashyize mu gihugu cya tanzania baheza bakagurisha ku giciro gito umuguzi w'umutanzania akaba ari we ahungukira tubaye dusuma ino ibintu biba ibeyi ya kawaida kwa sababu hii chenji ichenji iri hasi yani ichenji iri hasi hariya turaronka muko turonka ifaida ku ichenji
ubuye murigurisha gute murigura gute iri rundi iri rundi ubu turigura ijana na cumi na gatanu yani mia kumi na tano e, izo cumi na zitanu zo karusho mu gisuru mu ntara ya rwigi ni mu buseruko bw'uburundi fidel antoine nsabimana ijwi rya amerika
urakoze fidele tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamanira i washington ndetse mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi indongozi z'amadini n'amasengero ntizibona kumwe ibijanye no guharanira ukungana kw'ibitsina bamwe babona ko abakenyezi bashoboye ibikorwa bisa n'ivyitirirwa abagabo abandi bakabona ko vyohava vyonona indero y'abana ifatiye ku migenzo y'abarundi n'ijambo ry'imana ni mu gice ca kabiri c'ikiganiro ku bijanye n'ikibanza indongozi z'amadini n'amasengero ziha ukungana kw'ibitsina ikiganiro catunganijwe catunganijwe na Diane Ndonse ari mu Burundi
muri kino gice kigira kabiri abatumire ni babandi patiri Pierre Nsengiyumva mujejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese ya Bujumbura turabaramukije mahoro neza turi kumwe kandi na pasteur Aline ndiho kubgayo murongoye isengero Abundant Life ryo mu gisagara ca Bujumbura na mwebwe turabaramukije yego namwe turabaramukije uwundi mutumire ni Sheikh Haruna Nkunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi na mwebwe turabaramukije turabaramukije turamutse abo turi kumwe turamutse abanatumbiriza tubandanya ikiganiro kivuga ku kibanza indongozi z'amasengero n'amadini baha ibijyanye n'ukungana kw'igitsina aho uno munsi tuza gushimikira cyane cyane ku bikorwa amategeko ararondera kunganisha abakenyezi hamwe n'abagabo ariko mwebwe murongoye amasengero n'amadini hari inyigisho zimwe zimwe muvuga zifatiye ku ijambo ry'imana zidashoboza abakenyezi guharanira uko kungana kwabo ibyo mwebwe mubivuga ku iki nk'indongozi z'amasengero n'amadini murakoze cyane aya mategeko arondera kunganisha abakenyezi n'abagabo yaje afatiye ku bintu badashima abagabo bakorera abakenyezi ibintu bibi byose umugabo akorera umukenyezi ibyo nta muntu n'umwe yubishima mugabo ntiyaje afatiye ku kimana yaremye umugabo n'umugore ni nacyo gituma yo ni amategeko y'abantu abo bantu bayazana ubu barashobora kuyahindura mugabo amategeko y'imana yo ntazohinduka nicyo gituma itegeko ryiza ry'ingirakamaro riza gisunga itegeko ry'imana ego ntabaciriyemwo amategeko arondera kunganisha abakenyezi n'abagabo mwe muvuga muti arikaza atabereye na muri kigwe n'ijambo ry'imana ajya aciye kubiri n'ijambo ry'imana ntazoshika muga murikiwe n'ijambo ry'imana bazoyapanga ku buryo yiba inyinshi ku vy'imana yatunganije
ayo mategeko je nibaza yuko nabo nyene batoyashira bavuga ngo umugore n'umugabo bangane boyashira bavuga ati umugore aronka uburenganzira bwiwe ahabwa n'imana n'umugabo aronka uburenganzira bwiwe ahabwa n'imana muga ntibavuge ngo ngo baze kungana kandi bavuge bati igikorwa umukenyezi ashoboye akironke atawumugoye mugabo ntibaze kuvuga ngo umugabo n'umugore ngo dusibe amategeko bateza kungana aho n'ibintu batazoshikako no kuri sino haba mbeshi bahava baza kwandika ibintu ejo bagasanga bihenze e, nibaza yuko naho bovyandika bitoshobora kwemezwa atabo vyemeza n'abakenyezi muri ubwabo bobona ko ibintu vyoba bidashoboka muga kuvuga bati uburenganzira bafise babukoreshe uko, uko buri mm -hmm. ico nda ico turacumvikanako mm. muga uvuze ngo dusize amategeko yuko ibi igitsina gore n'igitsina gabo biza kungana ivyo ntibishoboka tuzatugiye kuyiri nuko imana yaturemye mm. ariko kenshi iyo bazana ibyo bintu byo kuringanira babyita emancipation kenshi usanga ari ibintu baba aba ari nka muvuma ariko bitari mu ijambo ry'imana kandi ugasanga babikoze ntibyabubakiye ahubwo byarabasamburiye rero ku bw'ibyo ni byiza ko mu rugo hoguma urwo rutonde kandi agaciro k'umudamu karimwo muri uko kuzuza umugabo mugabo nkongera nkagaruka kandi avuga nti mu bundi buzima bwa misi yose uko turera abana abahungu n'abakobwa tumenye neza ko atatandukanira kuko ici ijambo ry'imana twizera twebwe ku giti cacu ntirishiraho ko umwana w'umuhungu asumba uw'umukobwa hama no mu gutanga ubuzi naho nyene ntihabe ikintu gisa n'ico guhohotera kuko ijambo ry'imana ntiryemera neza yuko hariho igitsina gikwiye guhohoterwa kuko coba kigaragara nk'ikinyantege nke kuko kirashobora kugaragara nk'ikinyantege nke ariko ari ikinyankomezo ku byo bita ibinyantege nke nko kubyara naho ugasanga n'ubuhizi nk'uko bagiye babivuze
uko kungana uko kumva yuko umukenyezi afise uburenganzira nk'ubwo umugabo afise muri kino gihe hariho abakenyezi rh nk'uko mwavuze muti hari ibikorwa abakenyezi baba badashoboye abakenyezi bafasha mu kubaka bakajya kwikorera amabuye bakakuzanira ibidari byo kwirukanga egome kuri ibyo nagira mvuge ko ni zangabirano imana yahaye ikiremwa muntu n'umukenyezi arimwo arafise ingabirano imana yamuhaye ariko icyo niko nashaka kuvuga kuri icyo ni uko mu byo twigishwa n'ijambo ry'imana imana iratubwira iti n'intumwa zayo itubwira iti hari ibihe bizoshika hakaba ibintu by'ibyaduka ntarekuye ibihe biza biriko birashika ku mpera mu gihe hoba ico caduka co vuga ngo tubashire ku rugero rumwe ijana ku ijana nibihe biza biriko birahera ni ukuvuga ko tuzoba turiko turagenda kubiri n'ibyo imana yatwigishije ni ukuri cyo uriko uravuga nk'uko e, mugenzi ariko aravuga urera abana ubwa mbere tubanze tumenye ko abana batonya gushika ku myaka umunani umuhungu n'umukobwa ni gake ushobora no kubatandukanya mugabo amaze kurenza imyaka umunani e, kuduga niho ubona ko umuhungu n'umukobwa e, bagiye gutandukana zumvikane rero ko no mu minsi ya, ya, ya mbere ubahaye indero zishaka kuba zisa nta, nta kibi kirimo ariko kandi tumenye yuko no muri uko kwiyondera yo mu ntango hariho ibyo ugenda ubabwira kugira ngo bumve yuko hari ibyo bakwiye kubaha mu rutonde bivanye n'ukuntu umwe ari umuhungu n'undi mukobwa niyo nashaka kugaruka ko cyane cyane tugarutse kuri ibyo by'ubuzi abantu kuri ntitwabye tubyitiranya hariho n'ibikorwa by'ingufu abakenyezi bafite ingufu turabizi mugabo tumugume tumenya yuko uwo mukenyezi tuteza kumukingira mu bintu bitari bike kugira ngo agume afite akaranga kiwe murakoze cyane ndamunganiye umuvukanyi n'umwana muri uko kumurera muri iyo myaka nyene ya mbere nk'uko abivuze umwana w'umuhungu yishushanya na se cyane cyane hagati y'imyaka itatu n'imyaka itandatu umwana w'umukobwa yishushanya na nyina nibyo bituma nyina niyifata nk'umugabo uwo mwana w'umukobwa azoca yakwa kwiyumvira ko nawe ameze nk'umugabo kandi atari byo umwana w'umuhungu yishushanya na siko twari tubivuze n'ibyo bitangurira ngaho nyene kuva abana bakivuka muzobibona muraba utwana dutoyi ntibasa biraboneka ko ari ibintu bibatandukanije nagomba nje mbandanya ikindi yabivuze uwo muvukanyi gukingira umukenyezi je nagomba mbwira abakenyezi imana yarabasize yarabaremye yarabahaye ibintu vyinshi ivyo bindi muri ko murondera raba iyo vyazananye murayi ntimuhave musanga ahubwo mugiye kwiyaka agateka imana yahaye umukenyezi amaze kubona inkoko kaziri kisaba ngo ibisake ariko none pati kuba umukenyezi yaba yugururiwe kugira uburenganzira bwo gukora ibikorwa nk'iby'umugabo ashobora kuba akora cyangwa kuba umugabo nk'uko mwavuze ko abana baregwa bangana n'abakobwa umugabo agakora ibikorwa umukenyezi yashobora gukora kugira ngo nyine ashobore kumufasha muri ibyo bikorwa byo mu rugo cyangwa umukenyezi n'agakora ibyo bikorwa bizana iterambere mu rugo byunganira mu buryo bakoresha bw'amafaranga ubwo ntibyo biba nyine kuri ibi by'amategeko agenda aravuga ati umukenyezi n'umugabo akwiye kuronka ikibanza kingana ama bakabona kuduga nko mu rwanda hari abakenyezi bavuze bafite ishyirahamwe rishyira amatara insinga z'amatara mu nzu bakaduga ku mabati bakabishyirako iryo si iterambere ku bakenyezi ryo kuzamura abakenyezi mu gukora ibikorwa bingana n'iby'abagabo murakoze cyane ibyo bijyanye n'ubumenyi bw'iby'umuntu yiga twabivutse biga mu ishuri imwe umukenyezi ashobora no kubimenya cyane gusumba umuhungu ageze kuja kubikora arabikora nk'ubumenyi afise ariko arabikora rero ivyo bikorwa aca yibuka rero zangabirano z'umukenyezi wamuhamagara w'umukenyezi ku buryo nk'ubu nka jewe yaba nari nko mu bapanga amasaha y'umukenyezi umukenyezi afise umwana atararenza imyaka umunani imyaka itandatu numuhaye amasaha yo gukora n'amasaha yo kuja kuraba umwana muhira sinumuretse ngo akore amasaha mirongo ibiri nane kuri mirongo ibiri nane mm. kuko nobaye nishe kazoza k'uwo mwana ni ukuvuga umukenyezi rero arimo ivyo vyose umukenyezi ni wo kwitaho ni wo kubungabunga ni wo gufasha no gutunganya ubuzima so kurekura ngo agende uko yiyumviye ibintu aca agenda abonye umugabo ariko aduga hariya mu kirere nabo ngo aca aduga mu kirere kandi ari umukenyezi azi yuko niyo aduze mu kirere y'ibungenzi ndishobora no gucikoroka pasiteri hari nafite kumbure birashobora kuvana n'ibyizegwa kandi turubaha ibyo umuntu yizera mu bijyanye n'idini ry'iwe ikiganiro kirabandanya pasiteri aline ndiho ku bwayo murongo y'isengero abondenti life mwari muvuze muti abakenyezi kugira bumve ko bangana n'abagabo muti birava n'ukuntu baba bizera twebwe ku giti cyacu ijambo ry'imana ntamwe ri- ribuza umukenyezi gukora ibyo bikorwa tunabirabye tubona nk'abakenyezi bashoboye gukora igisirikare n'igipolisi rero nibaza yuko none bose twasanze abana babo barapfuye ingo zabo zarapfuye nimba ijambo ry'imana rit- ritabibuza twebwe twizera hamba tugasanga mu ngo zabo barubatse neza kuko umuntu wese ashobora gushyiraho urutonde turabye nk'abadamu bubaka amazu turabye nk'abadamu batwara indege turabye nibaza yuko hariho abagore bazisambura ata n'icyo bakora umugore akicara mu rugo atakaza afise hama ugasanga ahubwo yararusambuye atakora nibaza yuko iyo umuntu ariko avuga uko yishimikije ibyo yizera aha birakomeye n'ukuri kuko umuntu wese akwiye kwizera icyo imana yiwe imubwira rero mu gihe nimba hari abantu bizera yuko tuvuge nk'igitabo je nizera kiratwereka abakenyezi bahagurutse mu rugamba kiratwereka abakenyezi umukenyezi ari mu migani salomo yavuze miro- mu migani mirongo itatu na rimwe avuga ku mugore we twite ni femme vertueuse ni umudamu akerebutse avyuka kare arara akora ibintu vyinshi ash- ari we ngo mu rugo rwiwe ntihabura inyungu azana iterambere ry'urugo kandi twabona ko uwo mukenyezi ngo umugabo acahagarara ahantu mu ikombe ry'abandi bagabo akavuga ngo hari abagore benshi ariko barusha bose amubwira kabiri hari ibintu wavuze nyakwa mu mu- menyesha makuru uti hari ibintu biri ku biraza bishashe nk'ibyo byo kubakanika oya hari ibintu ahubwo byinshi dusa nuko twibagiye mugabo byahahora kera nuko nkatwe turigishwa yuko twofasha abakenyezi bacu mu bikorwa barimo nta kibi na kimwe cyo kuza kumufasha gu- gukinjika nta kibi na kimwe cyo kumufasha koza umwana ni ibikorwa bis- bisanzwe bisaba gusa kuba ushobora kubikora kandi imbere yacu kera cyane rwose n'intumwa ya- yaduhaye umuco kuri icyo yarafasha abakenyezi biwe yafasha abakenyezi byumvikane gufasha abakenyezi ni mu nshingano n'umugabo yoteza kugira nta kuntu umugabo yovuga ngo avuye mu kabari byo tumenyereye agashika avuga ngo mbega ko utarahishe siko byategerezwa mwebwe rero nk'indongozi z'amasengero n'amadini mubashigikira gute kugira ngo nyene eh, ubwo bumenyi nk'uko pasiteri aline ariko arabivuga ati nk'ibikorwa nka byose bashoboye nimba bashobora ati kuja gufata inkoho eh, bakaja mu ishamba bakarasa nk'abandi bakagwanira igihugu ati ibikorwa nk'ivyo we bakarara rubunda ati, ni kuvuga yuko nabo bashoboye bagumye muri ico kibanza nimba bigishwa kuguma muhira bakavyara hama bakonsa abana ntimwumve ko baba bariko barabandanya bacinyitswe Oya, ntibabigisha kuko nibaza ko biri mu- ntibabigisha kuguma muhera no kubyara kuko ibyo kubyara iyo si n'inyigisho bakironka iyo ni indemanwa kubyara iyo ni indemanwa kandi nta n'umwe ariko arayihindura aha ku isi nta n'umwe abishobora ariko icyo tuvuga tuvuga tuti tubahe inyigisho bamenye n'ubwo burenganzira bwose bafite ko hari uburenganzira bwinshi bafise batazi babumenye bo aribwo banakurikirana kuko hariho abantu usanga nko kwavyo ngo bahohoterwa bagahoterwa mu bintu bari bafite uburenganzira ariko kandi bamenye yuko uburenganzira bafise hariho n'ubundi bwiwe yahoza gutangurira ntituze kwinjirana mu byo turashobora kuba tujejwe mugabo ibikorwa umukenyezi ashobora abikore ku neza yiwe n'ineza y'urugo n'ineza y'umuryango hariho umugore ashobora kuva ngaho akajya kudandaza cyangwa akaja mu ishuri umugabo nawe ariko ara- a- a- arakoresha ikinga hama ubwo bumenyi bwose bakaza barahuriza hamwe bagaca batumbereza umugambi w'urugo rwabo bijya rero vy'uvuga ngo umukenyezi ni wo kusasa ngo umukenyezi ni wo kuryama ibyo wonye n'ubumenyi buke twe rero ntituriko dufatira ku bumenyi buke rero dufatira ku co imana yategekanije muri iryo jambo ry'imana nk'uko muriko murabivuga nibyo harakenewe ko inyigisho zitangwa mu mice myinshi canke yose urashobora kuba ufise amashure menshi mpamyabushobozi nyinshi mugabo ibijanye n'imibano ubizi ku bintu bike nk'uko umuntu atagiye mu ishuri ashobora kuba azi ibintu by'imibano mugabo ibyo bindi by'izo mpamyabushobozi atabyo afise byumvikane rero ko n'abantu tuvuga ngo twarize twace ku ntebe y'ishure hariho ibyo dukwiye kwiga bijyanye n'ingene dukwiye gufasha- gufata abakenyezi bacu nibaze yuko abo bakenyezi bavuga ngo bashaka ko umugabo n'umugore bangana bafatira ku bantu babiri canke batatu bamwe bavuga ngo umuryango ashobora kuba umwe agatukisha umuryango bahohotera abo babana bagashaka kuca babifata muri rusange bafate akarore kuri bajya abandi benshi babanye neza bamuha agaciro kiwe akwiye e, na ruguru nk'uko uriko uravuga ruguru urabona benshi ruguru bivanye n'imibereho ingene ibimeze baca bacagwena kuri ya- ya nibutse ko ngo ama- amazi abaye make begwa imfizi mugabo kibagira ko iyo mfizi kugira ngo amazi ariko kuba make ari ateza kuba kuba yayavomye urumva eh, siko turahumvikana agashaka umengo bijya bike bibaye bigiye kuba gwiwe ni ubumenyi buke nko patire ko arabivuga mugenzi ni ngaha bikwiye ko twigisha ku munsi ku munsi kuko umuntu ateza kwiga kuva avutse gushika tumusize kwiga
nshuti mwese mukunda iyi radiyo y'ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma tukaba kandi dushimiye na fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese